muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye muraho murakoma ni tomasi kamirindo basuhuza mu burundi muratwumvira kuri ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero mudukurikire no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook kuri voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo kibageraho
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika uyu munsi twabatumiriye umunyarwenya musengimana eugene uzwi cyane cyane ku izina ry'ubuhanzi rya porofeseri mbata prof mbata yaretse umwuga we muri televiziyo yakoreraga i kigali yiyegurira gukora urwenya mu buryo bita stand up ni ukuvuga ahagaze avugira muri mikoro abwira abantu bamuri imbere aho ngaho nuko akabasetsa bakihirika kandi biramutunze twamwigiraho ikirero cyane cyane mwebwe rubyiruko mu rwego rwo kwihangira imirimo no gukoresha ubwenge bwacu impano karemano zacu kugira ngo twibesheho murisanga n'abatindiye rero umushyitsi prof mbata urahura akomeye ndawe ndakomeye cyane ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ikaze rero kamirinde ntago ari umwanya nigomwe ahubwo ni umwanya ngenera abanyarwanda kubera ko nibo nkorera abanyarwanda ndetse n'abarundi ndagushimiye pe
abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abakongomani bahariya bavuga ikinyarwanda nabo barahari bavuga ikinyarwanda benshi benshi benshi cyane nuko rwose ndagushimiye pe hanyuma rero nkuvuze gake cyane gusa noneho mu magambo make ariko nyine yiyunguyeho gatoya wowe watubwira kuri mu ntoki
ngewe nitwa musengimana eugene nk'uko wari ubivuze musengimana eugene uzwi nka porofeseri mbata ndi umunyarwenya icyo ni icya mbere ikindi nanone nkaba n'umukinnyi wa filime nyarwanda yego nkaba umukinnyi wa filime nyarwanda nanone nkongera nkaba umujyanama muri izo tara kuko muri forumu y'urubyiruko rwacu mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa muri forumu y'urwenya y'urwenya dukora mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa
none se mubona abajene benshi baza babagana kugira ngo mubagire inama
yego baraboneka
nk'ikibazo nk'ikibazo bakunze kukubaza wowe ni iki
icyo bakunze kumbaza ni uburyo babasha kuzamura impano zabo yego noneho rero ukabasubiza iki
nkabasubiza yuko kugira ngo bazamure impano zabo bisaba ingufu nyinshi nk'uko natwe kugira ngo tubigereho natwe byasabye ingufu nyinshi yego icya mbere ni ukubikunda kubikunda buriya ikintu iyo utarakunda ikintu nacyo nticyagukunda
ni wowe ubanza gutera intambwe ya mbere ni wowe utera iya mbere rwose ubanza gukunda nawe ugakundwa n'uwo bifuza guhabwa ibyo udatanga aha noneho se ubwo ngubwo hari nk'abantu umaze kubera icyitegererezo mu gifaransa babyita ku- kubaha inspiration mu cyongereza inspiration role model eh yego barahari benshi hari abana bagiye baca mu maboko yanjye ba- bakora komedi mm, inkuru urugero bariya babigomba guhinduka baciye mu maboko yanjye ba clapton baciye mu maboko yanjye bariya bakora bya bindi bya biriya bakina nuza ba- ba- ba- bafite filime y'umuturanyi mhm,
abitwa ba ramujyane baje kuza muri amerika nabo ba- bagiye baciye mu maboko yanjye
yego ni benshi benshi benshi batandukanye kandi bakomeye
noneho Kandi nabafatiye ku rwego ku rwego na- nari nshoboye nanjye ko nta ki- nanjye nta kintu nari mfite cyo kubaha ariko mu- mu buryo bw'imitekerereze bwabafashije none se wowe ubwawe ku giti cyawe ibintu Mhm.
bya komedi ibintu byo gusetsa ibintu byo gukina filime hari aho wabyize byarizanye nu- ni- muri wowe gusa wumva urabishatse urabikunze hanyuma urabitangira birikora
bongeye ibi bintu bijyamo Mm, ntabwo nabyijyanyemo ahubwo nabijyanywemo na ah, n'abandi yego bakabimbonamo mbere y'uko ngewe mbyibonamo aha
Eh, ubwo urumva yaba ari aho nize mu ishuri sinzi abantu bakurikiye bakurikira radiyo ari abo twiganye
bibutsa aho wize
nize mu rwampara nize mu gatenga nize ku kibuye nize ni hehe ariko abo twagiye twigana bose ba- barabyibuka baraza kubivuga rwampara n'agatenga ni ukuvuga ubwo aho ngaho wari ukiri mu mashuri y- y- y'ibanze mbese amashuri matoya Yego.
nuko za kibuye ujya kwigayo amashuri yisumbuye oya Eh.
mu gatenga nize y'amashuri yisumbuye aha Eh, nuko mu magambo make rero wari wifitemo impano nawe utazi
ntazi ariko bagenzi banjye bo bakayimbonamo yego Eh, ukuyimbonamo rero nibo bagiye ba- bafungura iyo mpano yanjye Mm,
ndabyibuka bwa mbere nkivugira kuri radiyo nabanje gukorera ku- kuri flash
radiyo Flash yitwa FM.
flash yego
nyivugira kuri flash fm eh, nkora ikiganiro cyitwa- eh, cya country music ariko ivanze n'urwenya Mhm.
navugaga amateka ya ba dori patoni ba kenny rogers n'abandi bose ariko nkashyiramo n'urwenya yego icyo gihe nitwaga eugene
aha
noneho ku ishuri uko banyitaga akimbata birangira banyise bakajya bahamagara eee akimbata mbata mbata noneho abantu batabyumva neza bakumva imbata
Eh,
bakumva imbata Eh.
maze imbata kuri radiyo byagenze bite aha, ubwo birangira izina mbata ntaho narikuye ni ahandi eh, rero ntabwo niyise imbata nta nubwo niyitwa nitwa mbata nitwa jene ahubwo eh, abanyumva n'aba- n'ababonye ibyo nakoraga nibo banyise imbata none ryaraguhamye
ntabihungira yuko nkorera abanyarwanda nta kundi rwose none rero musengimana eugene aka professeur mbata iki kiganiro ntabwo ari icyawe jyenyine- na- nanjye jyenyine ni icy'abanyarwanda nyine nk'uko babivuze n'abarundi n'abanyekongo aho bari hose eh, mu- imihanda yose hari n'abo nabonye batanze nimero bashobora kuba bari muri zambia ubu ngubu turaza nabo kubashaka ariko rero uwa mbere dufite kuri telefoni ni niyitanga simon none reka tumuzane niyitanga we yego yego uraba urakomeye muraho neza uherereye he nitanga ndi mu rwanda mu majyepfo amajyepfo ko ari magari ni mu kahe karere Eh, mu karere ka kamonyi Eh, nu Ah.
gusha ku ngingo rero hanyuma nyine porofesa mbata nk'uko nyine bivu- bivugwa ah, a- a- amubwiye mu mu- mu bintu bya komedi ubu ngubu u- ibyo bintu ni ibintu bihenze ni ibintu bihenze kubikora n'ibikoresho bisabwa ubona ari ibintu bikomeye se abona ubundi impano yonyine yo ubwayo hari icyo ntacyo ntacyo ya- abona hari icyo yafasha umuntu adafite ubushobozi ye nitanga urakoze Ah.
reka gusubize rwose musengimana we umwanya ni uwawe rero akiriho cyangwa yagiye yagiye ariko arumva radiyo ndabyizeye
uko biri kose arabyumva arabyumva eh impano muri ino minsi imyenda turimo iragoye cyane itandukanye n'iyo twahozemo ya mbere kugira ngo uzabone- uzagire impano udafite abashoramari biragoye ugomba kugira impano kuko ntabwo wagira impano ngo ugire n'amafaranga ugire na na na kontorore yayo nta wundi muntu ubijemo ntabwo byakunda
mbese ugomba kugira ukuzamura
Eh, ukuzamura agomba kubaho timu igufasha kuri ibyo bintu niba ufite impano byonyine nta- ntacyo bi- ntacyo byagufasha ariko nawe wiyicariye gusa ntihagire icyo ukora kugira ngo ibyo byose nyine ushaka abantu mufatanya nawe wiyicariye gusa ntabwo byakwizanira urakoze cyane ahubwo igisabwa Eh.
iyo iyo umaze kumenya ko ufite impano wegera abagufasha kugira ngo iyo mpano uyizamure Mhm.
Eh, tu- turabizi cyane no mu bi- mu- muri ibyo bihugu bikomeye nk- nk- nka nka amerika ntabwo umuhanzi ashobora kwifata mu gitondo ngo avuge ngo arazamutse ku giti cye urabizi agomba kugira reba anyuramo agomba kugira studio imukorera indirimbo agomba kugira amufasha kugira ngo clip ikorwe byose birahenda nk'uko yari abivuze ariko ubushake bukaguha ingufu zo gutangira
urakoze cyane n'impamvu ndi kubikubwira n'abandi bose bumva ijwi rya amerika ni ukubera ko hari umusore w'umurundi twigeze kuganira witunze eh, arasudira A- Mm.
a- abwira aba- aba- abumva ijwi rya amerika ati dore ukuntu natangiye ati nkiri mutoya nta- na- nabuze amahirwe yo kwiga noneho nkajya ngenda nkegera abantu basudira nkareba uko babikora ati bukeye bakajya bambwira bati wakana mpa- mpereza aka kantu wakana mpereza aka kantu noneho baratangira bakajya bam- bamwerekera n'ukuntu basudira none ubu ngubu ni umusu- ni umusuderi ukomeye witunze mu magambo makeya rero n'ubushake buziramo gutangira kwifasha Ubu- ubushake ni bwo ngenzi nigeze nigeze kubwira abantu Mm.
iyo mvuka mu kiyovu ikiyovu cya kigali
mu kiyovu hariya mu kagari ka kiyovu Eh, mu rugunga ahitwa mu rugunga inyuma ya sekire siporutifu ndahazi ndahazi lise lise niyo nizemo ndahazi nahamaze imyaka irindwi nize muri lisede de kigali Eh.
inyuma ya lisede de kigali haruguru yayo u- ubwo nimba warize muri lisede n'iwacu urahazi na rwampara hose ndahazi usibye ko nabaye nu- n'umuskuti ndabaye na komiseri w'abaskuti iriya santere ya ya rwampara yera santere ya rwampara aho hose ndahazi ni nko mu rugo Nuko, urahazi cyane eh, komeza
Eh, urumva mm, rero ibyo ibyo- ibyo na- navugaga ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo witure ku bintu icyo ugomba gukora ugomba kubanza gu- gushaka nyine kugira aho aho wegera abantu ukabasaba ukabe- ukavuga ati rero nanjye ubu nashobora ibi byagenda bitya Noneho bo bakakwereka umurongo noneho umurongo nawe ukawugenderaho
nikoze mbata hari abantu bajya batangira gutya ariko bagacika intege bo wabagira ihe nama bagacika intege eh
Eh, muri bibiri n'icyenda aha bibiri n'icyenda nda- na- nakubwira ko aribwo ni- ninjiye mu- muri uyu mwuga wanjye eh bibiri n'icyenda twatangiye du- eh, du- dukoresha amaguru mu kujya kureba aho twa- twakwerekana ibikorwa byacu ni ukuvuga u- ami- uku- mwari mufite mwari mufite amikoro makeya Mm, yari make cyane eh Eh, ari nacyo nshaka kukubwira wenda nari ngiye kubwira mu kanya muri eh, muri iyo myaka kugira ngo ubone aho werekana ubu- ubu- ubumenyi bwawe cyangwa ibyo ibyo ukora byaragoraga cyane bisaba yuko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi noneho izo mbaraga rimwe na rimwe ugasanga utazifite navuye ahantu aho mvu- aho mvuka nakubwira urayibuka urayibuka navuye mu rugunga njya ahantu hitwa i masaka i pari hejuru ngiye gushaka umumanege wa radiyo kugira ngo ampe akazi mpageze yari afite ishansiye ari kubakisha ndamutegereza maze kumutegereza amara nk'amasaha nk'abiri ataraza arambwira ati ariko nimba ushonje genda kwa kanaka baguhe icyo kurya ndagenda barakimpa bampa icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nyine mutoya rwose na- narye twa burusheti nkwa nkwa na- n'agafanta ndamutegereza nanone mhm.
bigeze mu masaha ya nyuma ubwo rero nagiye mfite agatike kahangeza kandi ngomba gutaha mu rugunga wahumvishe mu Eh.
masakipari hose urahazi eh n'abatumva hose barabizi
yego niyo mpageze hejuru namaze kuhagera mpari uwo manegera arambwira ati uyu munsi ntabwo nkibonetse akirangira ushaka ko utaha ati tuzabona n'ejo Mhm.
mva i masaka hejuru i pari ngomba gutaha mu rugunga mu kagari ka Kiyo- ka kiyovu yego hariya nakubwiye yego
mpava n'amaguru ndataha ibyo binyereka ko impano ndimo ndakorera ngomba kuyivunikira kandi nkayikoreshamo imbaraga kugira ngo nzabashe kuyigeraho noneho abantu batazi aho hantu ubwo wababwira ko wagendaga n'amaguru nk'amasaha angahe nk'amasaha wenda tubare amasaha wenda nk'atanu n'amaguru ukagenda ushaka ikintu
nshaka impano eee Eh, bwari bunije none icyo gihe eee Eh, ariko urataha ndataha agera mu rugo bukeye usubira kongera kumureba Eh, cyane rwose noneho mwarabonanye niyo twarabonanye aram- a- a- anyereka aho mba negamye ahambwira ati ba wegamye aha ngaha nzagushakira aho wicara negama anyereka aho nicara ubwo nibwo nayo yampaye yahise ampa ikiganiro cya yampaye ikiganiro cy'amasa cy'isa- cy'iminota mirongo ine n'itanu hari ikiganiro cyitwa hoti hoti seveni na seveni cyakorwa- cyakorwa na bwa- na pasiteri na pakisoni icyo gihe cyakorwa na pakisoni hoti seveni na seveni kigomba kurangira mwahita njya mwakora iminota mirongo ine n'itanu nyuma y'iyo minota mirongo ine n'itanu hagahita hinjiramo ibindi biganiro Eh, ama kuwa gatatu eh, yamaye kuwa kabiri no kuwa gatatu
buri cyumweru Uwo- uwo ni- uwo- uwo ni wafunguye ubuzima bwanjye m- m- muri uyu mwuga nkora kandi imana imuha umugisha icyo gihe utarahembwa nanone wagendaga n'amaguru kubera ko wari Cyane utaragira rwose.
ubushobozi bwo ku- kujya utega imodoka oya ubwo gutega imodoka byo ntabwo byakundaga Mm.
urumva nagombaga kuha- ku- kuhatembera ni ukutangira utyo rero none ubu ngubu dore aho ugeze ni uko Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na musengimana eugene uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya prof mbata turaganiraho ku mpano umuntu aba yifitemo noneho akayikoresha ntacike intege by'umwihariko ni umunyarwenya akora ibyo bita stand up mu cyongereza nyine ni uku- ni ugusetsa abantu n'urwenya rwe akoresheje mikoro aho ngaho bari imbere ye niko ibintu by'urwenya mu- mu rwanda ntabwo nakwihanukira mvuge ngo ntibiri mu muco ariko ntabwo bimenyerewe nicyo nashaka kuvuga none abantu ubona babyitabira bakaza ba- bakakureba bakishyura koko ejo nari mfite igitaramo bambino eh, ahitwa bambino ni igitaramo cy'abana cya bayibayi vakansi cyo gusezera abana Eh, urebye no kuri channel yanjye ya yutube yitwa mbata tv u- u- ubona ko bu- abantu bari bahari kandi bari benshi Eh, kandi twishyuzaga ibihumbi icumi baraje rwose ubwo mwabonye nk'abangahe twabonye eh, bo sinamenya ngo ni bangahe kuko nari nishyuwe n- n'ubuyobozi bwa bambino Eh, ariko uko biri kose twari dufite aho- iyo pariki- iyo wuzuza parikingi iyo hari ahantu ukuntu hangana haba hari- haba hari abantu benshi kandi ni hanini cyane aha,
Tu- turababara nko wenda nko mu gihumbi na magana abiri gutyo eh, Eh, nuko urwenya urukora mu kinyarwanda cyangwa no mu zindi ndimi
eh, urwanjye rero ndukora mu kinyarwanda kubera ko nicyo mvuga neza Mhm.
eh, ndukora mu kinyarwanda nicyo mvuga neza kandi nanone eh, ni yuriyante cyane mu bana Mhm.
yego noneho ubwo ngubwo n'urwo rwenya niwo urwihimbira ukarwandika nuko ukagenda uka- ugakoresha igitaramo
Eh, ndatumirwa yego
ukambwira ibyo ngomba gukora aha
noneho mu nyi- eh, nabishyira mu busizi bwa gihanzi nkaguha icyo ngomba kuguha kandi kirimo n'urwenya kandi bikagera neza
yego Eh, urambwira ati eh, mfite iventi imeze gutya uzaze ubikore gutya bigende gutya noneho nanjye nk'umukomediye nk'umuhanzi nkabiha umurongo kandi mwiza kandi bikaraza biryoshye ni ubwo buryo rero abantu dukorana nuko ubwo mu kanya ndaza kukubwira usetse abumva ijwi rya amerika bo bitekerezaho gatoya nuko Na- na- ntacyo bitwaye rwose Yee.
Ibi- ibi- ibiga ni ibintu ehe
ni ibintu eh, eh, ntabwo ari ibintu u- u- uhatiriza ni ibintu bi- biba mu maraso ukabitanga igihe gihari aha iyo uhaye umwanya wo kubitanga urabitanga rwose nuko nuko bateri febure we kandi karame uraho urakomeye ngaho ndakomeye ariko mbanje gushimira uwo mutumirwa ye mubwire naho uherereye n'amazina yawe nyakuri kubera ko njyewe ndakuzi ariko we ngaho mwungura inama mperereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka gisagara ubwo navuze ko ari mu rwanda yego
ariko no kuri facebook nananditse mvuga yuko nanjye iyo mpano nyiyumvamwo ubundi se witwa nde mubwire uko witwa nitwa ku mazina asanzwe ni shumbusha jean batista ariko nk'izina ry'ubukomedi ni batisebure ye nuko nuko e komeza rero e ikibazo nku- nshaka kumubaza n'inyunganizi mu bana afite ntawafashe uwo- iyo mpano ye banza umenye nimba afite abana ahubwo ye nkongera nkabaza- nkongera nkamubaza yego umuntu ashaka kumutoza ari nko mu cyaro ari nka kure yamufasha gute Ya- yamenya kontakite ziwe gute azidusigire kuri ku ijwi rya amerika wenda ku buryo twazamenya kujya ki twamugisha inama nuko urakoze cyane shumbusho nimushaka mumuhe namba yanjye nayanditseho nta kibazo ye buretse ibyo ngibyo tuze kubikora nyuma y'ikiganiro ndabikwemereye ko nza kumuha nimero zawe rwose Eh, ni ba tirisebure muri komedi ye komera komera urakoze Eh, eugene we uyu muntu rero wamwumvise wo muri gisagara
ibyambwiye ngo ah, ah, abana banjye ntabakuriye ntabakurikije impano yanjye mu by'ukuri abana nabo ndabafite
Bara- Eh, barangana iki mu myaka y'ubu- y'ubu- y'ubuvu- y'amavuko y'aba- y'abavuko mukuru wanjye afite imyaka cumi n'ine Ah, uwo nguwo nawe yakwerekana impano ze koko noneho bateri febure afite ukuri kubaza icyo kibazo
uko biri kose a- amakuru yanjye arayazi aha Eh, eh, ubwo muri abo rero mfite eh,
bose sinzi nimba ari iby'abana uhu.
bakunda ibyo nkora ni abafana banjye ariko mba mbona nkurikije tide eh, tide zabo mbona ba- bagamije ibindi bi- bitandukanye n'ibyo nkora nta nta nta n'umwe urakurikiza usibye ko hari igihe n'impano iza kwigaragaza nyuma mu myaka ubwo ngubwo ni ukwihangana ukazareba icyo byishakiye koko ye nuko noneho rero ikindi kibazo cya bateri febure ati umuntu mwabonana gute kugira ngo umufashe icya mbere bo uko muzabona nabyo muzabyivuganiraho ndaza kuguha nimero ye yego nawe nubyemera ndaza kumuha i- iyawe hanyuma muzishakanire ariko ahubwo ubwo Mm.
uko nyine muzafatanya muza- muza- muzabyumvikanaho ariko rero nyine nk'ubu ngubu umuntu wumva ijwi rya amerika muri aka kanya ufite impano wamusubiriramo iyihe nama kubera ko wigeze kuzitanga ukuntu bashobora kwitwara kugira ngo tara zabo mbese eh, ubwo buvanganzo bwabo noneho butere imbere waba wakongera ukabagira iyihe nama inama na- na- nabagira cyangwa se nicyo nawe wenda nabafasha bafite impano by'umwihariko iya komedi kubera ko nanjye nibyo bintu niyumvamo yego buriya urwenya ntabwo ari ibintu twikorera ku giti cyacu tubikorera abandi ntabwo tubi- tubyikorera kuko ntabwo wakwisetsa ubwawe Eh, iyo ubona rero wabasha gusetsa abantu batanu bari iruhande rwawe cyangwa n'abandi bakabikubonamo ibyo bintu icyo ugomba gukora egera abantu bagufasha byibuze kugeza ibihangano byawe ahagaragara kuko erega hari abakinnyi benshi bapfana ibitego mu maguru hari n'abahanzi benshi ba- bapfana indirimbo kandi ni nziza rwose zari buzakundwe izo imbaraga nyinshi rero zishyirwa mu gushaka abagufasha kuko nanjye rega nari na- eh, numvaga mfite ukuribwa Mm.
ndibwa aribwa ariko iyo radiyo furashi iba idahari ngo imfashe u- ubu se muba muzi mwari kumbwirwa nande
nuko Eh, Eh, n'abandi ba- n'abandi bagiye bamfasha wenda mu bitangazamakuru bya yutube wenda bakampa ibiganiro nabyo nitaho ndabashimira mm, ni ukuvuga ngo uburyo aho bugeze rero ni ukwegera abantu bagufasha kugira ngo ibintu bigende neza kuko ubu ngubu ntabwo umuntu umwe agikora mm.
Mm.
ariko burya Ubu niko bakora- niko ubuzima bumeze ntawigira ntawigira rwose Eh, nuko Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa ni musengimana eugene prof mbata niryo zina rye ryo kuri stage eh niryo zina rye ryo ku hariya kuri stage niko babivuga mbese hariya nabyita ku ruganiriro ni umunyarwenya rero ni umunyarwenya nk'uko turimo tubiganira arimo arafasha n'abashaka kumwitura kugira ngo abagire inama y'ukuntu nabo impano zabo zatera imbere kuri telefone dufite muvunyi siriro muvunyi we uraho neza urahura akomeye kamirindi nta nubwo nari nguherutse pe hari hashize igihe pe ntabwo nari mperutse kukumva sinzi aho wabaga nari naragiye mu gakonje
Eh, okay nabyo ndabimenye Eh, niyo mpamvu natangiye ikiganiro mbasuhuza ntimuraho neza Eh, nibyo rwose Eh, nuko uherereye herero bwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza Mu- mu- ni mu burasirazuba bw'u rwanda nyine
yego nuko gusha ku ngingo Eh, yego nkubita mbangura rero nagira ngo mbaze umutumirwa wacu hari abantu tuba mu gikari tutagera ku irembo nyine wenda ibintu bya- by'amakomedi biki wenda tutabasha kugera kuri social media eh, ku- kuri kuri social media nyine kuri youtube cyangwa se kuba twakurikirana ibyo bintu nyine hari abantu b'abasaza abakecuru abake ariko bateze du- du- bateze amatwi radiyo ijwi rya amerika bari kumva ikiganiro kiriho ese eh, ntabwo yagize atubwira eh, igihe yatangiriye igihe yatangiriye gu- gu- gukina komedi ariko nta nubwo yagize atubwira niba ari ingaragu cyangwa yubatse uretse yuko batiri febure we nta ukuntu abivumbuye nyine ukuntu abaza umubare wa mu bana afite ntabwo tuzi ngo ni bangahe Eh, ikindi nagira ngo mu- mbaze umutumirwa Eh, Yego.
nagira ngo byibura a- agire agace gato byibura a- a- atava aho ngaho atadu- atagize akantu dusetsaho byibura kugira ngo natwe dususuruke muri kano kabeho mbona gahari nyine oh ese ubu ngubu ikindi nagira ngo yego mu- mu- mubaze hari abantu benshi icyo kintu bakomeze bakomeje bakigaruka ariko nanjye reka nongere ngisubiremo iyo mpano hari abantu baba bagiye bazifite kandi ukabona ntazi ngo yabaza nde yakwitinyuka se yakora iki Eh, nagira ngo mubaze ikindi kintu kijyanye no- n'uburyo ki abantu muri sosiyete bamufata ese niba a- mu mu- mu- mu bo babana kuko ntabwo aba wenyine hari aho agenda hari aho akora mu bundi buzima ubundi mu buzima busanzwe we afata twe muri sosiyete ibyo bibazo nagira ngo mbaze murakoze cyane muvunyi we nawe nawe urakoze cyane sawa turi kumwe eugene we ndumva uyu muvunyi Nabyumvise.
ashaka ko umusubiriramo rwose ubuzima Nabyumvise bwawe muri cyane make n'ibibazo.
Eh,
Eh, ku bijyanye wenda n'abo bana nabanye n'umuntu tuba- tubyarana abana babiri ariko nti- ntitwabasha gukomezanya ariko ni guteganya gukora ubukwe muri ino minsi ahubwo ba- bazantwerere urashaka kubukorana n'uwo mama w'abo bana babiri cyangwa n'undi bundi
Oya, mm, ushobora gusanga ari igihe wamunaniye cyangwa nawe yarananiye twese buriya abantu babiri haba- habamo kunaniranwa hari ibyo tutahuje ntibyagenda neza ariko dushaka gukora ubukwe bundi n'undi muntu hanyuma abo bana ze bari hehe Gu- gusa abo twa- u- u- abo- uwo twabanye ntabwo twigeze du- eh, dukora ubukwe Eh, abo bana babiri baba hehe abana babiri babana na mama we ni mama wabo kandi n'abanjye Mm, ubitaho Mm. mbitaho nk'uko bigombwa Eh, nuko hanyuma rero watangiye komedi ubwayo ryari
komedi ubwayo ryari nigeze kubivuga n'ikizi nimba yabasha gufata amatwi eh, na- nako gufata umwanya wo kubyumva buriya ntabwo yabyumvise Eh, hari n'igihe wenda umuntu aba aribwo akiza kuri radiyo birumvikana Mm.
Eh, kandi nawe arenteretse yo kumva ibyo bintu eh, kandi aki- afite n'ibyo agomba kubaza Mhm.
Eh, natangiye komedi ubundi komedi nayitangiye wenda wabona nayitangiye akiri umwana nyira nki- mfite nk'amezi nk'atanu wenda mu nda Mhm.
ubu nibwo nayitangiye
Eh, nuko Mm.
aha Nibwo, eh, nyivamo muri ayo mezi ndaza nza njya mu buzima busanzwe ahubwo bo noneho bangira komedi mu magambo makeya komedi noneho i- kugira ngo igutunge byatangiye ryari
kugira ngo intunge eh, ubundi natangiye eh, natangiye kwakitinga nk'umukomediye bibiri n'icyenda Mhm, mbonye puratifomu yo kwigaragaza mhm.
Eh, kuko bibiri na kan- eh, bibiri na gatandatu na na karindwi nakomeje kurwana nabyo ariko ntibikunda nyuma mu bihumbi bibiri n'icyenda biza gucamo
kubona nkina mutoya Eh, ariko bitewe no kwihiringa cyane no gukunda ikintu umuntu yakureba akabona imvune zawe n'uburyo ibintu bishaka n'uburyo wenda unabishoboye amapuratifomu ni ubwo buryo rero
yagarutse ku kindi nanone ndibwira ko ahari hari akantu udakomozaho neza ngo bakumve neza uko ukuntu umuntu yakwitinyuka Yi- nyine uvuga ko wabanje kurwana nabyo nuko we- we- wabisobanuye ibyawe ubwo rero urugero ariko rero ndumva hari akantu bag- bagifiteho ingingimira umuntu yakwitinyuka gute
kwitinyuka k'umuntu Eh, ubundi rero eh, njya aba arisite bagenzi banjye ariko bakora komedi Mm.
kuko ndu- ndu- ndi umunyamabanga nshingwabikorwa muri cyitwa arasisi rwanda komedi karabu njya mbabwira ngo ibi bintu uri- urimo uratanga ku bandi wowe ubyicurujeho wabigura mm, Eh, bazi rero ngo ibi bintu ndi guha abandi ngiye mbyicurujeho njye nanjye nabigura Eh, n'ubu ngo nubona nawe ibintu ucuruza ku bandi nawe wabigura uzabikurikire mhm,
Eh, kuko burya impano y'umuntu iminwe nawe ku giti cye
hanyuma abandi bakayibona nyuma Eh, abandi babimenye nyuma none akarwana nayo mpaka abandi babimenye Mm, Eh, nuko burya abantu batangira ba- abantu batangira kumenya ko ufite impano Mhm.
umaze igihe urwana nayo buriya urebye intambara ibera mu mutima ma bitewe n'impano n'intambara nini cyane mhm, Eh, hari abantu benshi ba- tuvuge nk'abana ba- batoya abana a- a- batoya ababyeyi barabanga abandi ba- abantu ba- bahanze bakagufata nabi ariko uri ku rugamba rukomeye cyane mm.
Mm.
nuko noneho rero akandi kabazo yabajije ati sosiyete igufata gute aha nanjye reka ngere nshyireho agakeregeshwa kanjye ni ukubera ko nyiri umwana nyiri umwana numvaga bavuga tuvuge sagihobe ni umuntu wagendaga acuranga ntacyo bimumariye mbese nta kintu yinjiriza urugo ahubwo afite impano yego ariko ko kugira ngo ayif- ayikoreshe ashi- agira icyo yungura urugo n'urugo ntarukorera ahubwo akagenda acuranga gusa nta- ntahembwe bamwe bakamwihera nk'agacupa ahari gutyo akaba ariko abaho bakamwita sagihobe none mbese ku buryo sosiyete wasangaga umuntu nk'ubu w'umuhanzi wifitemo impano y'ubuhanzi sosiyete itamuha agaciro ubu rero wowe sosiyete igufata gute
ibyo uvuze ntabwo ugiye kure y'ukuri Eh, ntabwo ugiye kure y'ukuri kuko ni ukuri kwa nyako ariko nanone ku rundi ruhande mm, buri buri muntu wese niwe oriyanta impano ye n'uburyo agomba kuyibyaza umusaruro mhm, Eh, ubundi twabanje n'ubundi ari ubwo buryo tubayeho
mhm, uga- uga- ugatanga impano kugira ngo uyigaragaze noneho ba nyiri kuyi- kuyibonamo umusaruro bakawubona ariko we ntugire icyo ubona mm, byabaye imyaka myinshi twarabikoze imyaka myinshi ariko ubu ngubu tumaze kugera kuri rwa rwego eh, hamaze kuza platforms nyinshi zishobora gufasha umuntu kubasha kwibyaza umusaruro mhm.
ugakora ikintu eh, nawe ukabasha kugira icyo ukibonamo
ariko ariko mwebwe icyo gihe mwabikoraga gutyo ku buntu bwari nko ku buryo bwo kwimenyekanisha mufite icyo mugamije mufite intumbero mufite icyerekezo mushaka kugeraho reka da n'iyo ntumbero ntabwo yari ihari twari tubizi se ko ibi bintu bizahinduka Eh, ntabyo tuba tuzi gusa twarabikundaga aha,
Eh, twarabikundaga kandi twanabivunikira tutazi ngo wenda ngo bizinjiza amafaranga cyangwa se ntibizagenda gute impano yose umuntu wese uri mu mpano aba ameze nk'umusazi mhm, nabazira kubwira ngo umuntu hanzi wese uri mu mpano ye kandi umuhanzi nyamuhanzi eh, nimba hari abari kunyumva kuri radiyo umuhanzi nyamuhanzi buriya mu mpano ye aba ameze nk'umusazi mhm.
Eh, ni ukuvuga ko adashobora kuyipfundikira
reka reka reka none se yarwana nayo aha
Eh, ntabwo warwana n'ikintu kirimo indani ahubwo urwana n'ikiri hanze yawe eh.
Eh, none rero ubu ngubu sosiyete irabemera namwe eh, muritunze umwuga wanyu urabatunze ubuhanzi bwanyu burabatunze urwenya rwanyu rurabatunze sosiyete rero irabemera
hari ifoto nagu- na- mu mafoto naguhaye mbere y'uko ukora uh, post eh.
hari iyo naguhaye nicaye iwanjye muri salo mm.
Eh, wa- sinzi nimba warayibonye naguhaye mu mafoto ageze kuri atatu wicaye muri saro wambaye umupira wanditseho visiti rwanda niwe uri kuri fesibuke twashyizeho uyu munsi yego ariya ni iwanjye rero ni ukuvuga ngo umuntu ubayeho kuriya buriya ababayeho nabi buriya tutabeshyanya babibonye rero kuri ubwo nawe urabibibwi- urabibibwiriye iwawe muri salon barahareba biri kuri facebook vewo radiyo yacu rwose Yego.
nuko noneho rero muvunyi yigeze kukubwira ati "Mm, watubwiye akantu se gashekeje umwanya ni uwawe noneho
nta kintu kiba rwose Eh, kera nkinjira eh, kuri televiziyo nasanze hari umunyamakuru ba- ba- ba- bano baripota bajya kuri tele Eh, yitwaga berigine icyo gihe Hanyuma, ajya ajya ajya kuri tele ahantu hejuru za rwa rutabura icyo gihe umwana yari yituye muri wese uh, yaguye muri we noneho akora stand up ngo twageraga mu murenge eh, wa- rwa rutabura twasanga umwana yaguye muri wese tubajije umuyobozi w'umurenge atubwira ko umwana waguye muri wese tubaza umuyobozi w- wa polisi atubwira ko umwana waguye muri wese bizimana berigine yego tv muri wese ubu byarangije nawe yaguye muri wese hagati aho ubwo i- i- nyine yari inkuru nyakuru nyakuri koko ariko nyine ubwo ngubwo buza kubikuramo utundi tuntu hagati aho amatsiko gusa uwo mwana yabayeho yabayeho ariko uburyo in- inkuru y'uburyo yipotinzemo bitewe n'igihunga eh, byarangiye nawe yaguye muri wese oh, Eh, No.
nicyo gisekije kirimo kuko ngewe muri komedi nkora ngomba gukora komedi ifite icyo yedika kuri Mm.
sosiyete mm, Eh, kuko hari hari uburyo bubiri hari uburyo abantu ba- baseka ibyo ukora hari n'uburyo abantu baseka wowe Eh, buriya muri komedi ibyo bintu bibamo ukabona abantu bari guseka wowe ukagira ngo barimo baraseka eh, eh, ukagira ngo wabashekeje bari guseka wowe ntabwo bari guseka umwuga wawe ubwo waba guseka se kubera kubera iyihe mpamvu ko uri out of your mind Eh, ariko komedi nziza ni uko utegura icyuha abantu kikabasetsa kandi kikanabigisha Mhm, icyo gihe baba baseka ibyo wabateguriye ntabwo baba baseka wowe mhm.
yego abwirwa benshi akumva bene yo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi musengimana eugene prof mbata ni umunyarwenya ari kungura inama rero abandi ukuntu urwenya rukiri rushobora gutunga umuntu nubwo bigoye kurwana n'impano umuntu aba yaravukanye kuri telefone dufite mbabazi eric na best awilo best awilo ube wihanganye gato tubanzirize kuri mbabazi eric mbabazi we
yego turakomeye cyane
ni koko- Hanyuma.
ni koko numva umeze nk'uri mu mvura
eh mano mu rwanda imvura iri kugwa mu mu majyepfo niho duherereye umukaye karere
mu karere ka ka Buta- ka- ka nyanza eee nuko hanyuma ndagira ngo ngire utuntu tubazo nka tu- nka dutatu nabazaho mbata nenda kumubaza tubundi mu- yatangiye komedi nyarwanda se- cyangwa yinjiye muri muri sinema nyarwanda afite imyaka ingana iki ese ni iki cyamwesikiye kugira ngo abe yazijyamo Mhm.
ikindi kibazo kiragira kiti "Eh, mbata uh, uko ureba komedi nyarwanda urwego ziriho cyangwa se na sinema zose nyarwanda muri rusange ubona ziri ku rwego rushimishije ese nimba rudashimishije ni iki cyakorwa kugira ngo zigere ku rwego rushimishije Eh, ndumva ibyo bibazo ndaza kuba nsubijwe ahari ye urakoze cyane
Mm.
ye nuko mbata we mubwire rero namubwiye Eh, muri muri- muri sinema bitewe n'uko nabikundaga na- nabi- nabigarutseho gatoya eh, narabikundaga kandi noneho sinema twahereye ku bintu bito cyane bya komedi ari nabyo tu- tu- tu- turi kuvugaho nyuma tujya kuri radiyo ariko eh, numva ko imyaka natangiraho n'iriya navuze n'ubundi yego wavuze umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ariko aravuga ngo wari ufite imyaka ingahe
Na- eh, nari mfite imyaka ingahe icyo gihe eee
icyo gihe numva ntari mfite imyaka makumyabiri nuko aha Eh, ye ubwo arashubijwe hanyuma rero urwenya rugeze ku ruhe rwego ubu ngubu mu rwanda
urwenya rugeze avuga ko za kubera ko nk- nk'urugero Mm.
hari abanyarwenya dufite ba- batangiye kujya bagenda bicaye urabizi ko mu rwanda kugira ngo umu- ube uri umuhanzi ubundi twagombaga kuba turi abasabirizi Mm.
ariko ubu ngubu ntabwo tukiri abasabirizi b'abantu Eh, ubundi umuhanzi yabaga agomba kuba ari umuntu wa muntu uzwi ko ari umuhanzi ikicara hariya kanaka kamuvumba na kanaka kamuvumba ariko ubu ngubu tugurira abantu inzoga Mhm.
icyo ni icya mbere urumva ntabwo turi ba sagihobe Eh, ikindi cya ka- icya kabiri wenda eh, dutangiye kugira abahanzi ba- bagira aho bataha badafite uburyo ba- bahangayitse cyane n'ubuzima mhm.
ni ibintu biri kugenda biza gake ariko bizagenda bikunda noneho ku rwego rwa komedi rwo mpamya ko neza ko abakomediye nubwo wenda tutagira ibitaramo byinshi bya komedi
yego ariko amavidewo yacu bagiye bayareba kuri yutube byadufasha nabyo bikagenda neza aha bityo bikadutunga Ah.
Mm.
ariko muri rusange kuko ntabwo ari ku rwego rwa- mwe- rwa- rwanyu mwenyine gusa n'abantu abanyarwanda mubona bagenda baba benshi ba- bamenya urwenya bakarukunda
bararukunda cyane kubera ko buri- ku isi yose abantu bose bakeneye kuruhuka mu mutwe no guseka no kwishimisha yego Eh, rero nta muntu waruhuka mu mutwe abonye ibi- ibintu bimurushya mu mutwe biba bisobanuye ko tugomba gutegura ibintu bibaruhura mu mutwe bakishima bakaruhuka mu mutwe bityo natwe bakaduha icyo kurya mm.
yego radiyo ijwi ry'amerika nk'uko nanone bababwiye mu kanya tufite na besite awilo kuri telefone utegereje awilo yego yego ndabumva ndabumva
urahura akomeye
ndaho ndakomeye ndashima imana hareruya uherereye hehe banza ubwire umutumirwa ah, amazina yawe noneho umubwire nawe uherereye
Eh, kano kanya eh, ndi mu mu ntara y'amajyaruguru ya musanze hano mu mujyi eh, aho twagiye kuba twashakisha ku hantu twa- twakora ibintu bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa musanze naho ndabona aka akavura gasa naho kagiye kuba kagwa ndabona akabayo gahari mbese ku buryo ubona imvura ijya kuba yagwa mu kanya amazina yawe rero kubera ko ayo wanditse kuri facebook vewa radiyo yacu best awiro ndibwira ko atariyo mazina ya, ya so na nyoko yego amazina ababyeyi banjye banyise ni ni fraterine mudatinya ariko aho ngaho kuri facebook mukamubona ko nkoresha beste awiro mudatinya Eh, mudatinya fraterine eh nuko mudatinya we gusha ku ngingo rero
Eh, kugusha kuba eh, icyo nabaza eh, profesa mbata eh, ariko eh, ikibazo cya mbere buriya ko avuga ngo eh, yasezeye kuba yakora kuri eh, televiziyo kandi ibiganiro yakoraga kuba eh, ko byakungaga cyane ntabwo ashobora kuba yarihuse cyane nyuma akazaba kuba y- yakishyuza Eh, icya kabiri kuba yahisemo kugenda aho ngaho umuryango we ntabwo ushobora kuzahura n'ikibazo bitewe n'uko eh, wenda eh, ataragera ku rwego ruri hayi rivo ugereranyije n'abandi bakomediyani like nanga amazina runaka ntavuga ugasanga wenda we eh, asanzwe yarahubutse nyuma akazicuza nyuma ukabona umuryango wenda we uramutaya cyangwa se ugasanga nawe wenda a- abashije kuba yakibagirana nyuma akongera gushaka ukuntu yasubira kuri radiyo akaba yabura ukuntu yasubira cyangwa se kuri radiyo cyangwa no kuri televiziyo Eh, eh, icya gatatu eh, nsoza eh, ushobora kuba namubwira mise akorera abandi bantu yabi- yabiretse a- ajya kuba yakorera abandi bantu cyangwa se ajya kuba yakikorera Eh, murakoze muri studio n'abasubira ijambo ye urakoze mudatinya we
yego yego
eugene we umwanya ni uwawe rero nabyo bwite nabajije ngo ku kuba narasezeye kuri televiziyo nkavaho mbere naba narihuse Eh, eh, ntabwo navuga ko nihuse kubera ko ibintu byose dukora tureba inyungu z'umuntu ku giti cye ukareba n'iz'umuryango wawe icyo ni icya mbere kandi noneho hari imyaka ugeraho uka- ugatangira gu- gufokasinga ku u- u- ku buzima bwawe noneho ureba n'uko uzasaza n'amasaziro yawe kuruta uko wa- waba ukeneye kubaka izina Mhm.
icyo ni ikintu numva ye- ari e- icyo cyo agisubijwe ntabwo rero nzakenera gusubira hariya ngo byange kubera ko ntabwo nigeze njya hariya n'ubundi kuko ntacyo nari nshoboye udashoboye ntabwo baguha platform Mm.
Mm, ntabwo ntabwo nihuse kuko n'ubu ngubu mpaye platform ariko itanga ibijyanye ni- ni- ni- ni- ni- n'iby'umuryango wanjye ukeneye it's fine nushaka iyo umpe platform kuri youtube nushaka umpe ahandi hantu aho ariho hose ariko umpa iby'umuryango ukeneye am able kubikora Eh, ariko ikintu kidahari ni ugukora ibintu na- ntari kubonamo nanjye inyungu uteganyiriza n'umuryango integanyiriza n'umuryango hagati aho ngaho du- dusubiye inyuma ibyo ngibyo byo guteganya eh, burya ku- kuzigama ntabwo ari ibintu byoroshye nagiye mbiganiraho n'abantu benshi cyane ntabwo byoroshye nyamara abantu baba- b'abanyabwenge mu byerekeranye n'ubukungu n'ibiki byose baravuga bati iyo wigomwe byibura icumi ku ijana bya- by'ibyo winjiza ukabyigomwa ugashyira hari ukabyibagirwa rwose ugashyingura ukibagirwa icumi ku ijana ntabwo bikubuza kubaho neza ngo uf- ngo ufite amafaranga makeya kandi urimo wibikira buhoro buhoro buhoro buhoro icumi ku ijana ashyira hariya uryibagirwa ubwo ngubwo ndi kubwira n'abakiri batoya ni uko ehe bajye bamenya kuzigama hakiri kare icumi ku ijana shyira hariya uzi- u- uzigame ushyingure ubyibagirwe uzakomeza wibereho rwose kandi mu myaka iri imbere uzasanga ufite amamiliyoni nuko mu magambo makeya rero mudatinya fraterne alias besta willow umubwiye yuko utihuse ntuzicuza kandi n'umuryango wawe niwo ukorera mu magambo makeya yashubijwe nibyo byasubije yego hari ikindi yari abajije ntibuka neza eh Eh, si- ariko numva iyi ntabwo abajije ikibazo kimwe Nu- ndumva ari nko mu byo kwikorera ngo usigaye wikorera Eh, ngo ndi kwikorera ngewe iyi youtube nafunguye ni youtube channel yanjye ni youtube channel yanjye eh, nabanje gushyiraho imipira ariko ubu ngubu ndimo ndashyiraho ibiganiro byanjye bya komedi abantu batarabona mbata wenda mu buzima bundi busanzwe igitaramo cya mbere nakoze ni icy'ejo cya bambino out of tv ubwo nicyo cya mbere nabanje gukora cya icy'ejo cya bambino noneho ngiye gushyiraho n'ibiganiro bya komedi bindi nk'uko nabikoraga kuri televiziyo tugiye kujya kuri iyo- kuri- kuri iyo cana yitwa mbata tivi Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite cedric asaba kwigura murundi kuri facebook bashyiraho amazina ashimishije Nu- cedric we urebye awiro nayo isanzwe amuzi Eh, uramuzi.
Kuri radiyo furashe nyikora kuri radiyo ya- yarankurikiraga uramuzi no ku gikoba ku buryo muhuye uhita umumenya oya ntabwo muri- oya ntabwo mpita mumenya ariko muzi eh, kuri social media guhera kera kuri radiyo furashe mu kiganiro nakoraga cyitwaga fred warawara namubonaga arakomentingaga kandi agatanga komenti nka ziriya n'ubundi ubwo rero nawe arakuzi nyine wasanga anakuzi no ku, ku mubiri ku isura wowe wasanga nzi wenda ariko njye ntabwo munsi araza kumborera ye nuko noneho rero nyine duhamagare cedric murundi cedric we yego uraho urakomeye ndakomeye nawe ni sawa yego ni sawa uherereye hehe
mperereye mu burundi mu ntara ya ruyigi mu ntara ya ruyigi nuko gusha ku ngingo rero
nashaka kubaza uwo muntu ese kugira aze gukora kuri radiyo yerekeza gukora ibyiwe icyo wa cyaraye ubutunge ko yoba yari yagaye ronka aho hantu cyangwa yari yashatse ati yigenge mu byiwe hanyuma yego
ndamusaba impanuro yotekerera abandi bantu boba bavuga yuko bafise akazi ba- binjiza ku kwezi bakorera nko muri leta hanyuma ugasanga bagiye kurangiza nabi mu gihe bashikije imyaka yo gukukuruka ni nk'akahe kajambo yobatekerera kugira ngo baze barangize neza ubusaza bwabo murakoze ye nawe urakoze cyane cedric we niko uje uyu cedric agushije ku kabazo kari kaducitse kamudatinye ikintu cyatumye niki cyatumye koko ugira gutya ugafata icyemezo ukajya kwikorera n'uyu nguyu yari yarakibajije nuko komeza
icya icya mbere wenda naheraho eh, bifite imyaka mirongo itatu n'itanu I- ubundi tubara ko mu mya- imyaka yo gukora muri afurika tubara ko ari imyaka mirongo ine n'itanu mirongo itanu gutyo mirongo ine n'itanu burya ni- ntiyengeje nta kintu cyo ushoboye gukora wowe ushoboye kumanaginga ibyo wakoze kuko ni- imbaraga ziba zacitse Yego. Iki- nuko mbyumva sinzi muraza kumbabarira ni ukuvuga ngo rero iyo ugeze kuri iyo myaka ubona nta kintu urabasha kugeraho i- iki- ibyo biba byabaye ikibazo uba ugomba guhindura sitarategi z'imikorere ugakora mu buryo bwagutse Ukavuga ati, icyo nakuye aha ngaha reka nkibyaze undi musaruro eh, bityo bitume ntera imbere nk'urubyiruko nuko rero ubwo ngubwo wajya kugera mu zabukuru ni ukuvuga ko ugomba kubitegura mbere
imbere cyane eh ukizigamira u- u- kuvuga izigama mbere kuko uhita bati none se ko hano negamye negamye kwa kanaka umunsi kanaka yagize ikibazo cyo kuba atagihari bati rero uyu munsi ndagiye kandi wari ucumbitse iwanjye shaka ibuye uzajyayo gute umaze gusaza uzashaka gute aho ujya umaze gusaza rero nashatse aho njya hakiri kare ngifite imbaraga zo kujyayo niyo mpamvu namubwira nsaba abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi
ikirundi n'ikinyarwanda byose ni bimwe burene bazakubeshya yego
abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu bihugu byose ndabizi ijwi rya amerika mwumva ku isi hose bose bamfashe kuko njyewe ntabwo mfite ubushobozi bwo kwigira kuko nibo nkorera njyewe ni umukozi w'abanyarwanda muri rusange n'abavuga ikinyarwanda niba ari abarundi ni abanyarwanda njyewe niko mbafata oya nabo kuki izuba batavuga ko ahubwo uri umurundi ikomereza nawe ntiwanyita umurundi nta kibazo kuko n'ubundi ni umurundi kuko umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda agiye mufata nk'umunyarwanda bamfashe dukorere hamwe kuko nta mugabo umwe ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira ntabwo nakabaye mbakeneye kandi nanone ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira nakabaye inshinga kenkayori ariko icyo ncuruza ni impano yanjye nkayicuruza ku bantu bumva ururimi nyikoramo bamfashe rero bakane sabusikarayibu kuri cyane yanjye ya mbata tivi barebe n'ibyo mbaha kugira ngo byibuze nanjye bimfashe jya wigisha ariko n'urubyiruko nyine kwitinyuka bitinyuke rega hari ikindi kintu wenda ntakubwiye wenda kamere mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abatuye isi uko mbyumva ni imibare yanjye nkora muri muri mbatodoroji mfite sisiteme yitwa mbatiyerizimi nsanga abantu benshi batunzwe n'amakuru kandi noneho haje social media platforms nyinshi zafasha buri muntu wese kuba yabasha kwigira kwigira ya mpano yawe kuvunaho kugira ngo ujye kugwa wirukanka inyuma y'umuntu utari buze kukumva ushaka gushaka wishyira buriya impano ntago impano ubwayo irivugira
eugene we reka nguce mu ijambo rwose kuko iminota irimo iragenda kandi hari ishami shukuru mike utegereje kuri telefone umbabarire tumuhe akajambo kagufiya noneho twanzure ikiganiro vuba vuba shami we uraho urakomeye murakomeye mwebwe mu masogonde cumi ngaho uvuga icyo ushaka
ndashaka kumwibariza dogiteri ndashaka kumubara yagiriye inama urubyiruko ufite impano ariko rudafite ahantu rwazigaragariza wenda ari kutubwira ibya social media platforms ariko ngiye ku bwanjye numvaga nta mumaze afite nkawe wasanga wenda nk'ikintu cyo guheraho cy'ingenzi shami ubwo ni ukuvuga ko utakora iki kiganiro reka nkohereze kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu hanyuma ikiganiro cyumve neza kirahari ibyo byose yabivuze pe ndakurahiye yabivuze inshuro nyinshi ndagushimiye cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umuntu witwa niyo nkuru magnifique umukunzi w'ijwi rya amerika wanditse kuri radiyo yacu voa kuri facebook nyine ati mbata ndamwemera noneho natwe aratubwira ati ariko muzagure imirongo yanyu igere kure natwe mu cyaro tujye tubumva kuri fm niyo nkuru ntabwo nzi icyaro uherereyemo aho ariho ariko iki kibazo twari tukimazemo iminsi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru mu rwanda nagira ngo nkubwire rwose ko radiyo ijwi rya amerika irimo ibitunganya mu minsi ya vuba cyane muri biriya bice by'u rwanda muzajya mwumva fm y'ijwi rya amerika maze rero ndabashimiye cyane umwanya utubanye mutoya ariko ararekwa ntashira musenga imana nawe ndagushimiye rwose mwese mwese murakarama
Cause we're moving right out of Babylon. and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Iron man. Oh, Africa unite. 'Cause the children wanna go home. Yeah, yeah. Africa unite. Cause we're moving right out of Babylon and we're grooving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. Yeah. As it's been said already, let it be done. Mm. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the higher man. So, Africa, unite. Afri Africa, unite, yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's greater than you think. Unite for the benefit of your children. Unite for it's greater than you think. Africa, await its creators. Africa, awaiting its creators. Africa, your life will buy us on a stone. Unite for the Africans unite.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu
mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru